radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na venuste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi na fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye perezida joe biden wa leta zunze ubumwe za amerika yabwiye abanyagihugu ko yaretse gukomeza kwiyamamariza gukomeza kuyobora igihugu kugira ngo acungure demokarasi
ati george washington ni perezida wa mbere na mbere yatweretse ko abaperezida atari abami abami n'abakoresha igitugu sibo bategeka nimwe rubanda mufite ubutegetsi aratubera ijisho kuko niwe na se w'ibihugu n'abandi baba bari ku butegetsi nk'uko nibigireho bakureho icigwa babone ko kurekuza ikintu kurekura ikintu n'amaboko yawe abiri n'umutima umwe ari ibintu binezera abantu benshi umurundikazi uri mu nkambi ya nyarugusu muramwumva hamwe n'abandi bari mu nkambi ya nduta muri tanzania mu burundi haravugwa ikibazo cyo guharika abagabo babiterwa n'iki gasima n'ikintu je kibatuma baharika guko ibintu vya rasiyo mamirondera mamugirane je ahubwo ariho je ndibasangira ni nk'amaronko baba bagiye kurondera mugabo mbona umenga ntavyo nta kintu mbona coba kirenze urugero baba bariko bararondera inkuru icukumbuye kuri icyo kibazo mu ntara za rutana na makamba ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara duhere ku makuru avuga hirya no hino ku isi ndi kumwe na edi rwema minisitiri w'intebe wa israheli benjamin netanyahu kuri uyu wa gatatu yagejeje ijambo ku mitwe yombi y'inteko ishinga amategeko ya leta zunze ubumwe za amerika iteraniye hamwe mu ngoro ya capitol mu mujyi wa washington muri iryo jambo ryamaze hafi isaha yose intumbero ya netanyahu kwari ukongera kwigarurira imitima y'abanyamerika muri ibi bihe israheli iri mu ntambara n'umutwe wa hamasi wayigabyeho igitero mu kwezi kwa cumi umwaka ushize minisitiri w'intebe yabwiye abagize inteko nshinga amategeko ya amerika ko intsinzi bayikozaho imitwe y'intoki kandi ko mu gihe cya vuba bazaba batsinze burundu hamasi banabohoye imbohe zose zigifashwe bunyago netanyahu yagize ati intambara muri gaza n'ejo yaba yarangiye hamas yemeye gushyira hasi intwaro ikanarekura imbohe zose isiraheli izakomeza kurwana kugeza turimbuye burundu hamasi n'ubutegetsi bwabo muri gaza tukabohora imbohe zacu zigataha minisitiri w'intebe netanyahu yibukije abari muri kapito ko umwanzi wa isiraheli ari umwanzi wa amerika ko intambara barwana ari intambara ya amerika aboneraho gusaba abanyamerika gukomeza gufasha israheli kurwanya umwanzi bahuriyeho yagaragaje ko israheli iramutse ineshejwe hakurikiraho kwibasira amerika iri jambo yarivuze mu gihe hanze ya kapito haberaga imyigaragambyo yo kwamagana netanyahu mu ijambo rye yagereranije abo bigaragambyaga n'intagondwa zica abana n'ababyeyi netanyahu yashimiye perezida joe biden ku ruhare rwe mu gushyigikira no kwifatanya na israheli mu bihe bigoye imaze kunyuramo yamushimiye kuba yarabaye inshuti magara ya israheli mu myaka hafi mirongo itanu amaze mu ruhando rwa politike kuri uyu wa gatatu perezida wa kenya william ruto yashize abayoboke bane b'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi muri guverinoma yagutse yari yarasezeranije nk'igisubizo ku myigaragambyo ibera mu gihugu hose ariko impirimbanyi zanenze iyo guverinoma nshya zifata nka ruswa ni inkuru twateguriwe na eugenia mukankusi abo batavuga rumwe n'ubutegetsi barimo john mbadi watoranyijwe kuyobora minisiteri y'imari abo bane bakorana n'umuyobozi utavuga rumwe n'ubutegetsi Raila Odinga Ruto yatsinze mu matora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri mu ijambo yagejeje kuri rubanda ari we mu rugo perezida Ruto yise guverinoma nshya ubufatanye bw'icyerekezo cyo guhindura imitekerereze ya Kenya anashimira abagishijwe inama ku ishyirwaho rya guverinoma avuga ko ari ikimenyetso cy'amateka y'urukundo bafitiye igihugu urubyiruko ruri inyuma y'imyigaragambyo imaze ibyumweru bitandatu yatumye Ruto ahagarika izamuka ry'imisoro ya miliyari ebyiri na miliyoni magana arindwi z'amadolari yavuze ko guverinoma y'ubumwe izakomeza umuco gakondo w'abayobozi bafatanya nabo batavuga rumwe mu nyungu z'abaturage abantu barenga mirongo itanu bahitanywe n'imyigaragambyo ni nacyo kibazo cy'ingutu perezida ruto ahuye nacyo mu myaka ibiri amaze ku butegetsi imyigaragambyo yarakomeje na nyuma yo guhagarika izamuka ry'imisoro impirimbanyi nyinshi ubu zikaba zimusaba ko yakwegura hakaba amavugurura akomeye kugira ngo bakemure ikibazo cya ruswa ruto yavuze ko vuba aha azatangaza andi mazina y'abatoranyijwe yanavuze ko azasaba ko hajyaho amategeko yo kurwanya ruswa n'agenga amasoko ya leta kandi yasabye abapolisi kurekura inzirakarengane zose zishobora kuba zaratawe muri yombi mu myigaragambyo mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika abimukira cumi na batanu bapfuye bazize impanuka ubwo ubwato barimo bwarohamaga hafi y'inkombe ya Mauritania ibiro by'umuryango w'abibumbye bishinzwe abimukira OIM byatangaje ko ubwo bwato bwibiye hafi y'umurwa mukuru Nouakchott bwarimo abimukira barenga ijana na mirongo icyenda na batanu kugeza ubu irengero rya benshi muri bo ntirizwi mu itangazo oem ivuga ko ubwato barimo bwahagurutse muri gambiya burimo abimukira hafi magana atatu bwari bumaze iminsi hafi irindwi mu nyanja mbere yo kurohama uyu muryango uvuga ko abantu ijana na makumyabiri barokowe muri bo hari abahise bajyanwa kwa muganga benshi mu bimukira bari muri ubwo bwato ni abanyasenegali n'abanyagambiya andi makuru avuga ko ubwo bwato bwagize ikibazo hagati mu nyanja bituma umudereva wabwo abuta agasiga ntawubutwaye kuva mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka amato mirongo irindwi n'atandatu amaze kugera ku nkombe ya Mauritania atwaye abimukira hafi ibihumbi bitandatu muri abo ijana na mirongo icyenda barapfuye cyangwa baburirwa irengero umuryango Caminando Fronteras utegamiye kuri leta muri Espagne uvuga ko abantu barenga ibihumbi bitanu bamaze gupfa mu mezi atanu ashize bagerageza kwinjira muri icyo gihugu bakoresheje inzira y'inyanja
urakoze edi rwema mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo koma no ku mbuga za yutube instagram na facebook aderesi yacu ni vowa radiyo yacu iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
perezida joe biden wa leta zunze ubumwe za amerika yabwiye abanyagihugu ko yaretse gukomeza kwiyamamariza gukomeza kuyobora igihugu kugira ngo acungure demokarasi mu ijambo ryahise ku mateleviziyo ari naryo rya mbere yaravuze kuva yahagarika kwiyamamaza yavuze ko imihigo yesheje muri iyi manda yari kuzamuhesha iya kabiri toma kamirindi perezida biden yavugiye ijambo rye mu biro byo muri maison blanche byitwa oval office abakuru b'iki gihugu bakunze gutangiramo ubutumwa ku baturage babo mu bihe bidasanzwe yavuze ati nubaha cyane ibi biro ariko kandi nkunda igihugu cyanjye kurusha byose yongeyeho ko afite ishema ry'uko yakoreye igihugu cye nka perezida wacyo atariko kurengera demokarasi sijya bireba nimwe bireba twe twese rubanda rw'iki gihugu ntidushobora kubyibagirwa jye sinigeze mbyibagirwa
but I love my country more. It's been the honor of my life to serve as your president. But in the defense of democracy, which is at stake, ntitwavuga ko perezida biden yari yijimye mu maso ariko nanone ntiyigeze amwenyura na gato byari ijambo rigufi nk'iminota cumi n'umwe yavuze ko muri aya mezi atandatu ashigaje kugira ngo manda ye y'umukuru w'igihugu irangire agiye kwibanda gusa ku mirimo ye ya perezida wa repubulika birimo gukomeza kurengera demokarasi ubwisanzure uburenganzira bwo gutora no kwihitiramo uburenganzira bwa rubanda kurwanya icyorezo cy'imihindukire y'ibihe byugarije isi no gukora ku buryo ubukungu bw'igihugu buzahora bukomeye na amerika igahora ifite ingufu kurwanya urwango urugomo n'ubwicanyi bishamikiye kuri politiki n'ibisa nabyo byose muri rusange no gukora ku buryo intambara zo muri Ukraine no muri Gaza no mu burengerazuba bwo hagati muri rusange zirangira maze yihuta atabitindaho yavuze muri make n'ibyo yakoreye abaturage muri iyi myaka amaze ayobora igihugu ati abantu miliyoni cumi n'esheshatu babonye akazi gashya arongera ati nijye perezida wa mbere na mbere wo muri iki kinyejana uhaye raporo abaturage ba leta zunze ubumwe za amerika ko nta na hamwe ku isi igihugu cyabo kiri mu ntambara muri iki gihe
to report to the American people that the ariko United States rero is not at war icy'ingenzi cya mbere anywhere na mbere in the world.
cyamuteye kwigaba muri iri joro ni ugusobanurira rubanda impamvu yamuteye gufata icyemezo cyo kuva mu matora icya mbere ati george washington ni perezida wa mbere na mbere yatweretse ko abaperezida atari abami abami n'abakoresha igitugu sibo bategeka nimwe rubanda mufite ubutegetsi George Washington showed us presidents are not kings. Kings and dictators do not rule. The people do.
ati nafashe icyemezo cyo kubisa abakiri bato mu nyungu z'igihugu hari umwanya n'igihe bigera kugira ngo humvikane amajwi mashya amajwi y'abakiri bato ubu birageze So I've decided the best way forward is to pass the torch to a new generation. It's the best way to unite our nation. You know, there is a perezida time and biden place yashimagije for long visi years of perezida we experience in public uzamusimbura life. There's ku also a mwanya time and wa place for kandida new w'ishyaka voices.
ry'abademokarate Fresh mu voices.
matora y'umukuru w'igihugu I'd like to thank our great Vice President Kamala Harris. She's experienced, she's tough, she's capable. She's been an incredible partner. to me.
biden ati ndashimira I'll look visi for our perezida country.
wacu Now the choice w'igitangaza is up kamara to the harris American people.
arakaze afite ubunararibonye arashoboye dukorana neza mu nyungu z'igihugu none rero ubu amahitamo ni ayanyu mwebwe baturage ba amerika mu ijambo rye perezida biden asa nanone n'uwasezeraga ku baturage avuga ko byamubereye ishema kubakorera imyaka hafi mirongo itanu ati none rero amerika igomba guhitamo kujya imbere cyangwa gusubira inyuma hagati y'ibyiringiro n'urwango hagati y'ubumwe na gatanya America's going to have to choose between moving forward or backward.
imyaka hafi mirongo itanu biden amaze akorera rubanda irimo ko yatowe bwa mbere kuba senateri wo ku rwego rw'igihugu mu bari bahagarariye leta ya delaware afite imyaka makumyabiri n'icyenda y'amavuko yagumye muri uyu mwanya imyaka mirongo itatu n'itandatu kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo irindwi na gatatu kugera ku itariki ya cumi na gatanu y'ukwa mbere ibihumbi bibiri n'icyenda mu myaka umunani yakurikiyeho kuva ku itariki ya makumyabiri y'ukwa mbere ibihumbi bibiri n'icyenda kugera ku itariki ya makumyabiri y'ukwa mbere ibihumbi bibiri na cumi na karindwi yari visi perezida wa repubulika naho kuva ku itariki ya makumyabiri y'ukwa mbere ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe kugeza ubu rero ni umukuru w'igihugu manda ye izarangira ku itariki ya makumyabiri y'ukwa mbere gutaha urakoze toma kamirindi kuri iri jambo rya perezida joe biden mugenzi wacu diane nini nahazwe yavuganye na jean hakuzimana umuyobozi wungirije w'ikinyamakuru amjambo afurika gikorera muri amerika muri leta ya new hampshire Ah, joe biden avuye mu gihe cy'uburwayi cyahuriranye no kugira ngo arekure ibyo kuyobora ishyaka ry'abademokarate mu matora uko rero namubonaga nabonaga ko ananiwe ariko yavuze ibibi ku mutima we yavuga ko yahisemo kuva muri aya matora ndetse akaba agiye gukomeza kuyobora amerika mu gihe cy'amezi atandatu asigaranye kugira ngo bagere kuri ayo- kuri perezida uzakurikiraho yagarutse ku kintu ca demokarasi cane gose ico yacigarukiriza ko ashaka kwivuga canke murabona hari aho ya- ya- yashaka kukigenesha ahandi Ah, uriya ijambo rye yarikoze mu buryo bu- burimo ubuhanga ariko kandi burimo umunyakuri nk'uko asanzwe ari umuntu uvugisha ukuri kandi werekana ibintu bijyanye n'urukundo emosiyo ni- n'imbamutima ze ntakunda kuzihisha zijyanye no gukunda abantu no kwegerana n'abantu Ah, ata- yatangiye yerekana uburyo amerika ikoze urukundo ubunini bwayo ubumwe bw'abanyamerika asezera abanyamerika ababwira ko ahazaza hari mu biganza byabo iyo wabirebaga rero mu bu- mu buryo bumwe cyangwa ubundi yigeze avuga uwo ataka kuvuga ariko biragaragara ko yatungaga urutoki uwo bahanganye kuva mu myaka ishize ariwe donald trump ndetse n'uwo bazakorana muri aya matora gd vance iyo bavuze umwami akenshi bumva uwumira ku butegetsi donald trump bica bihurira he naho mu gihe yaba yashatse kuvuga kuguma ku butegetsi Ah, donald trump ntiyigeze ahisha na rimwe ko yumva yajya agundira cyangwa ya- yakora nk'umunyagitugu ndetse no mu ijambo mu kintu cya mbere yashyize imbere ejo bundi ubwo yatangiraga kwiyamamaza yavuze ko ku munsi wa mbere ageze muri white house azaba umunyagitugu ndetse ntiyigeze ahisha urukundo afitiye abaperezida babiri barimo koreya barimo uburusiya ibyo byose ngira ngo biri mu bintu byatumye joe biden agaruka kuri iki kintu muri aya matora ku bwanyu murabona ko ari ibisanzwe ko atigeze avuga haba ku burwayi yahoramwo bwa kovide haba ku vyagiye bivugwa imbere y'uko avuga ati ndaretse je sincitoreje manda baravuze ati yaragwaye aribagira ni ibisanzwe ko atigeze agira ico avuze ku vyerekeye ubuzima bwiwe bwa jean ntabwo bisanzwe ariko kandi ngira ngo yabaye umunyabwenge Ah, n'ubundi biravugwa n'ubundi biri mu binyamakuru yirinze kubaha umwanya wo kugira ngo babone ibyo bavuga buriya reka ko yabikoze ku bushake kuba yari ahari kuba yagaragaraga kuba yavugaga ari muzima kugira ngo byerekanaga ko ahari bigaragara ko arimo kugenda yoroherwa bya covid ndetse n'imyaka n'ibijyanye n'ubuzima bwe bakunze kuvugaho cyane yagarutse kandi ku kintu c'imyaka aravuga ati "Ah, ibihe ni ibyo guhereza ubutegetsi abagishobora gutwara yivuga hari uwo yaruranisha ku butumwa yashatse kwisigura avuga ati erega nakinjiye kubera imyaka injanye Ah, yabigarutseho cyane avuga ko ibyo yakoze mu myaka itatu n'igice amaze ayobora bimwemerera kuba yakwaka indi manda ariko nanone akagaruka avuga ati ku rukundo rw'igihugu ntabwo ari igihe ahubwo ni mwe bishatse kuba ko yumvise amajwi menshi y'abantu bamurwanyije mu minsi itambutse cyane cyane mu ishyaka ry'abademokarate bavuga ko akuze adakwiye kuyobora itike y'abademokarate mu gihe hari abandi batoya bashobora kuyobora So, urumva rero byari mu buryo bwo kugira ngo abihe umurongo aho umurongo we ya- yahaye sapoti muri aya matora ari we umwungirije kamara harisi ariko nanone ni ubundi buryo bwo kugira ngo asige abarepabulikaani mu ihurizo kuko ubu ngubu uwari umusaza mu matora mu matora ariwe biden uyu munsi ubwo avuyemo ubaye umusaza ni trump begeranye mu myaka ufite imyaka mirongo irindwi n'umunani Yam- yadomye ku rutoki rero atavuga izina kuko ubiravye ntawe yigeze avuga ah, donald trump mu izina ntiyigeze avuga iryo zina na gato mu by'ukuri yabikoze mu buryo ntekereza ko ari ubwa gihanga ariko kandi bu- bu- bunafasha igihugu iyo wicaye inyuma ya yariya meza yo muri mezo blanche hari ibyo ukwiye kuba utarenga kugira ngo ugaragaze ubumwe bw'abanyamerika iyo uri umuntu koko n'ubundi ushyira mu gaciro hari amabwiriza hari uburyo umuntu yitwara nk'umuyobozi w'igihugu kandi unavuga ko ari umuntu utumbiriye ubumwe bw'abanyagihugu ntekereza ko ari muri ubwo buryo yirinze kugira ngo abu- abigire politike cyane ndetse ashyiremo n'umukandida batagihanganye ariko uzahangana n'ishyaka rye Ah, yabikoze mu bwenge ka- ah, ku buryo wa- wavuga ko yabikoze neza mu buryo buta- budakurura impagarara nyinshi cyane jean hakuzimana ah, nibutse ko muri cegera c'utwara uruganda rw'ikinyamakuru amjambo africa gikorera aha muri amerika mukaba mukurikiranirana hagufi politike ya amerika twavugana muri muri leta ya new hampshire tubashimire kuri kano kanya muhaye ijwi rya amerika ndagushimiye diane urakoze abarundi bahungiye mu nkambi za nduta na nyarugusu muri tanzania bavuga ko kureka kwiyamamaza kwa perezida joe biden ari isomo rya demokarasi ku bandi bayobozi cyane cyane abo muri afurika bavuganye n'umunyamakuru james jovine jewe mva mu nkambi ya nduta hanyuma narishaka kuvuga kuri icyo cyerekeye amatora yo muri amerika ikintu umukuru w'igihugu yarasanzwe hari yakoze cyo kurekera ujya mu mama yitwa eh, kamara kugira yitoze ni ikintu cyiza cyane kirerekana yuko icya mbere hari ugufashanya kuko muri afurika bibaho gake aho usanga umukuru w'igihugu yoshobora gutanga umwanya cyangwa agatanga ikibanza ku wundi kuko hari nabo usanga bamaze imyaka mirongo ibiri irenga akarorero muri uganda no mu rwanda ndetse n'ahandi muri afurika Joe Biden vrema aba intwari nini cyane guba yahereye ikibanza Kamara kugira ngo nawe ashobore gutwara vrema byari biryoshye yuko n'abandi baperezida bose bo muri Afurika bamwigirako ko ni ibintu biryoshye cyane kandi biryoheye abanyagihugu benshi hama nanje kabisa nanje nisanzwe ndi mu nkambi y'induta maze kumva amakuru eh, yo mu gihugu cya amerika ku vyerekeye amatora vyampaye icigwa gikomeye cyane gose ahubwo notera akamo kuba perezida na cane cane ku bihugu vyo ngaha ku mubumbe wa afurika ego urabona nko ngaho ikibazo dufise muri afurika ibihugu vyinshi vyama mu intambara vyama mu njyane bivuye kuri ico kintu c'abantu badashaka kugira ne kurekera abandi bashobore kura, kura impinduka bashobore kuzana impinduka mu gihugu Eh, eh no kuvuga je biranezere cyane gose ndahamagariye abaperezida bose muri bino bihugu bariko butware bibabera akarorero bibabera akarorero gakomeye cyane gose nka jewe ndi umupfasoni wo mu nkambi ya nyarugusu ndanezerejewe n'inkuru numvise za joe biden kubona yararekuye igihugu kingana uko igihugu giteye imbere nk'uko akakirekuza amaboko yiwe abiri n'umutima wiwe umwe akarekura n'amahoro nkaca ndaba mfatiye ku burundi n'akantu gato gose ni n'igihugu cya nyuma kikenye muri afurika nzima ngira ku isi yose mugabo kugira ngo bakirekure hari no guseseka amaraso ariko uyu munsi kweri aratubereye ijisho aratubereye ijisho kuko niwe na se w'ibihugu n'abandi boba- ba- baba bari ku butegetsi nk'uko nibigireho bakureho icigwa babone ko kurekuza ikintu kurekura ikintu n'amaboko yawe abiri n'umutima umwe ari ibintu binezera abantu benshi ahubwo n'ikintu jewe noca nsaba nongera ko nsaba nosaba yuko ubuzotoka kweri muri ayo matora yo muri amerika yoca mbere anafasha n'abantu basanzwe bari ari impunzi muri afurika kubaronsa igihugu ca gatatu eh, ubuhungiro bwa gatatu kwa bajya bidakunda yuko bashobora gusubira mu gihugu cabo bivanye n'ibibazo bahuye navyo ico nosaba eh, noca nsaba ku muperezida wese wa amerika yotogwa agashika ku butware nomusaba ko ikibazo ca mbere bokwitaho eh, gufasha eh, ku bibazo bihanze impunzi zo muri afurika zahuye n'ibibazo bikomakomeye cyane gose mu bihugu vyabo ko bodufasha bakaduha eh, ubuhungiro bwa gatatu kugira dushobore natwe kuronka ingene twiteza imbere natwe twarongere twiteze imbere twarongere twobaho natwe eh, nk'abandi bantu kuri ino si Eh, ivyo o, nkaba ndabisavye ndabisabiye impunzi zose ziri ngaha muri afurika ntarandiriye ndasabye umuntu yobagiye uwo muntu agiye kumusubirira n'ukuri nka twebwe impunzi z'abarundi turi ngaha muri nyarugusu ko yotwiyumvira ko tukaronka ubufasha nka jewe ndahunze kenshi kabisa bamvyariye mu makambi ya- y'iza gatumba turahunguka icenda na gatatu turahunga hera babiri na cumi na gatanu dusuye guhunga ariko n'ubu aho tugeze ni guhungurwa nyene ku nguvu kuko nivyo bihari nivyo tuhaye tubona rero kabisa mwe mu- muba mufise amajwi ashika kure je nabasaba ndabinginga mudushikanire amajwi yacu kure mudusabira ko bogira ico badufashije azogira ico afashije kabisa abarundi n'abarundikazi bari mu nkambi za nduta na nyarugusu muri tanzania bavuganye n'umunyamakuru james jovine iwanyu mu ntara mu ntara ya rutana na makamba mu burundi haravugwa ikibazo cy'abagore batawe n'abagabo babo bakajya gushaka abandi guharika bigira ingaruka ku baharitswe ndetse no ku bana babo inkuru ijwi ry'amerika bateguriye yifashishije inshuti zayo mu burundi muragezwaho na terive ndayishimiye abakenyezi baharikwa mu ntara za makamba na rutana baremeza ko badatahura igituma abagabo babo babata bakaja kurongora abandi bagore nk'uko abo twaganiriye bavyemeza misago tierive abigasaka imakamba afise imyaka mirongo itatu n'icenda akaba amaze imyaka cumi n'umwe aharitswe ubareza abana bane yatanywe n'umugabo aja kubana n'uwundi mugore mu gisagara ca bujumbura nta na kimwe vyavuyeko ibisanzwe nabimenye haheze nk'imyaka ibiri niho nagiye kumenya yuko afise uwundi mugore ndamubagije yambere aho tana kimwe vyavuyeko tumusabye yezu emiliyene nawe aba ku musozi wa rabiro umugabo yaramutaye bafise abana babiri ubu akaba amaze imyaka umunani ari nabwa jewe ntacyo twapfuye ahanini uyo mugabo nasanze akenye gose atakintu na kimwe afise turajaho turarima turimye araronka amahera makeyi hama aca aronka ubuhakika bwo kuja ku- mwibarabara kunyonga imodoka baca bafatana n'uyo mugore nta kintu kin- twigeze dupfa nti- ntitwasinze aca agenda uko aca agenda burundu mpaka n'izi saha ntaragaruka nshimira imana janine w'ikabanga ibukemba mu rutana nawe nyene yabonye umugabo amuta aja kubana n'uwundi mugore nyuma y'imyaka itanu umugabo yaragarutse mu rugo vyamuburiye akibaza ko abo bagabo baba barondera amaronko ku bagore ba kabiri je ikishobora kubajana je ntacyo ashobora kumenya ne nka jewe ntacyo twapfa nta na kimwe tunga twari turifise amatongo twaragura mubwo icatumye je kuwo mugore je ntavyo nzi kandi abagabo benshi baharika biki gihe je simba n'ikintu je kibatuma baharika guko i- ibintu vya rasiyo mamilondera mamugirane je ahubwo ariho je ndibaza ni nk'amaronko baba bagiye kurondera mugabo mbona umenga ntavyo nta kintu mbona co bakirenza urugero baba bariko bararondera uwo mukenyezi arashinga intaye ko na mutoyi wiwe yagiye ku ihari kandi yari yamuhanuye kubireka akarindira umusore canke umupfakare yomujana ati sinzi ko abo bigeme biba byabananiye kwigumya aho muri komine bukemba hari n'abagabo baja buki tanzaniya bakaja kurongorerayo abagore bagira kabiri bihora bishika abagore batanu batawe nabo bagaca babaharika ugasanga urugo rurasibye kubera atawubaka irutahamwo guharika rero ni intanduruko y'amabi mu muryango uretse gutunuzwa bivuye ku bitutsi no gukubitwa abagore ba mbere ntibaba bacitabwaho mbere n'itunga ry'umuryango rigaherera ku mugore agira kabiri nk'uko byashikiye janine w'ikabanga ibukemba jewe nuko nyene se w'abana yacaza kunkukunyiba nk'utwo niyimburiye nimbuye nk'uduharaga agaca dutwara ndime nk'iyo myimba atakaza agasomba akamushira aho kwera ivyarambabaza rwose bimaze kumbabaza kwera uwo mu- n'uwo mugore ntitwasubira kuyaba jewe nuko umugaburira namugaburira yari yamparekeye iyo mwonga yarakunda no kuza gukorera mu ndimi wanje nkamugaburira nawe nyene abimpaye nkabirya mugabo banyivye naja numva mu mutwe upangutse kubera uko guhereza amatungo ku mugore wa kabiri canke inarugo akaba ari wasigara akorera umuryango bituma hatera ubukene tumusabye yezu emiliyene w'imakamba asa n'uwaganjwe asubira iwabo Aisha ubuzima ntibwabandanije neza muhira byara- yara- yarabomoye n'inzu ubundi iwacu iyo mvuka nta buzima bwabandanije kuko ntacyo yo- mbona mpa nicyo gituma mvuga nta buzima bwabandanije kuko ni nk'ubundi mwibarabara urumva maze kuba mfitiye abana iyo mvuka sifise yomba sifise iyonja n'iyomba sawa misago thierve we umwana wiwe wa mbere yarahebye ishure kubera ubukene avuga ko imuhiri we atacefo ca ruguru aronka ubuzima bwanjye bumeze nabi kuko mba nk'abo bana batanu nigenda bamenya niyo no mutelefone ati ntisabuna avuga ati ndakenye kagenda uko nyine ngaca ndabamenya ubuzima bwe bugenda nabi hari n'abanyeshuri hagabimana emile ni umwana w'ikabanga ibukemba bwa rutana yavutse ku mugore wa mbere ariko se yahavuye aja kurongorera ahandi umugore agira kabiri batoyi biwe barashwiragiye baja kureregwa mu nshuti nabaguma ku itongo inyuma y'aho nyina wiwe yitabiye imana se wiwe yaciye atangura kumufata nabi ndabohora mba ngaho muhera ndi umwe nta n'agasabune ndonka nta n'ikintu n'urumva ndaciye ndaba umuntu nza gushumbira none mbayeho ngo aho ngaho nyene papa aho duhuye hose agenda arantuka ngo ndamwankiye abana biwe ngo ndamwankiye umuryango wiwe ngo ndi umwana ntasa n'abandi ngo umenga ngo si wene yambyaye kambwira ibintu byinshi rwose bimwe bimwe ntahora se wiwe byarashika akamwaka n'udufaranga yaciye umwana akaguma mu bukene ntangere uwo serugo yarahavuye aragurisha n'itongo ry'umuryango twari dufise parasera iyo parasera imaze kugenda ubwo yaciye afata apfuka ngo nitumureke ngo arigurishe hamaje benshi ndamukangurana ati umviriza jesi ndemera kurigurisha urishira umugore mutoyi none natwe tuzoca tubahe njafata aradusaturira amaze kudusaturira hama hiwiwe ancarigurishiriza kugurira k'uwo mugore gateka k'imana vestine ni umuyabaga w'umunyeshure yakuriye mu muryango aho se yari yarabataye aja kurongora umugore agira kabiri arigana ibibazo yagize mu buzima bw'umwana ari mu muryango watawe na serugo kubwira tujye ku ishuri byaragorana twashoboye kuronka amakaye yo ku ishuri n'amahera y'ishuri kandi n'ikindi ki- kigeretsweho ntitwafungura bikwiye batoyi banje ubu ubu ubuzima tuburimwo ebwo barashika ku ishuri bariga ugasanga ariko barabirukana ku ishuri kubera babuze amahera y'ishuri amakaye uko nyene n'ibindi byankenerwa ku mwana ashobora gukenera ariko kandi si umugore n'abana agateka gahungabana kubera serugo aba yarongoye umugore agira kabiri n'uwo mugabo nawe nyene agateka karahungabana nk'uko janine nshimirimana w'ikabanga ibukemba yabibonye ku mugabo wiwe ndabye nk'ibintu bari bararonderanye nyene ho bafatangananye kweri bari bafise nk'ingurube zishika zitandatu indimo barakota umuceri ibivi bitatu bararima n'umurima w'ibijumbu mu gihe nyamugore ashimye kuvuga ati jenda keneye yuko tuvana uwo mugabo ngira ngo nta kintu na kimwe yatahanye nk'amakarato y'ibiyeri kaye yatwaye yadandalirizayo n'ikarato n'imwe nta n'imwe yatahanye umukuru w'umutumba wa kabanga ibukemba bwa rutana nkurunziza onesiforo ati turagerageza guhanura tukanahana ariko hari abaca baja kwibanira n'abagore babo ba kabiri muri tanzaniya iyo abo bagabo batahanye abana bitera amatati mu muryango ni ikibazo iyo bavuye bafise nk'abana batatu canke bane mu muryango uca usanga bashitse amatati acaguma aba menshi ngo turagerageza kubo kuko abafise umudamu abanye ibiciye amategeko niyumva salvatoro umumenyeshamana wo ku ishengero katolika ahikabanga arongera ko ko iyo abana babaye benshi bavuka ku babyeyi benshi haraduka amatati n'ukwicana ugasanga baricanye bapfa amatongo bigisha abakirisitu ko guharika ari icaha Eh, turabye kuva kuri musa i- ingene yuko ye- musa avuga im- ingene vya vya musa yuko bavuga ati uyu mugore iyo yirukanywe bamaze icete cerekana yuko yamwirukanye yego ku kibazo cy'ico intwaro iriko irakora kugira ngo abirukanywe ntibazosubirane buramatari w'intara y'amakamba avuga ko kurwanya guharika ari urugamba rwa misi yose babandanya babihimiriza abubakanye n'abo mu nzego z'intwaro zo hasi kubandanya badoma urutoki ku bagabo canke abagore bafise iyo ngeso kugira ngo bafatirwe ingingo ruhasha urakoze tiere ive ndayishimiye ni hano dusoreje aya makuru mwakoze kudutega amatwi aho muri hose ku migabane yose y'isi dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani uyu munsi ubuze icyo atanga bamwita igisambo umunsi mwiza mwari kumwe na venuste nshimiyimana